my people, o make na come here reaction mm hmm yes o my correct pipo welcome to boxe corners tv if not today na be the first time one na dey come across my channel may i no forget to subscribe hit on the notification bell so that anytime una they upload new videos una go dey dey notified my return is happy happy new month guys so my returnees god will bless you now do you know that since morning i never remember to even say happy new month to my people. hey <laughs> ah now wow hmm. because hmm. stress na wow my people. mm. happy new month to, to my wonderful people, my one and only wonderful people god will bless you now so guys i don't come again with another ogbonge gist o you understand me so my correct correct people, i go the from here now i go so free. hmm shebi una see as e take dey pain o una see as e dey pain no be small thing dem say <laughs> man woman <laughs> say man woman no be small thing una see that video na make una take know say wetin queen naomi pass through no be small queen naomi no even say make e no get make oni of even no get relationship oh. o that is make e no marry o oh. no be wetin she talk she don talk and comment say make e marry na wetin e dey talk because this relationship because if e marry dey house the wife dem dey house i not just say they go go sleep for outside you not get but if you not go marry dem dey house like dat ha ha una know na una understand now. They go dey get relation even though they marry they still get relationship imagine woman now. ah queen ami abeg i not fit forced to say ah ah i no fit forced to say make you go meet um, the king o my people make e day her own make e day her day ah you go chook now now no be say e end for there o oh. come chook all the whole people finish after you don chook dem finish you go still come come meet queen naomi chook the ah yeyeyeyeye abeg abeg abeg e so disgusting so so so disgusting we know say the king is uh, allowed to marry you understand no be that one we dey talk o oh. you understand He allowed to marry many wife so this lady wetin be her name e wan faint o oh. no be say e wan faint e don even faint sef pass fainty my correct people. hmm e pass fainty sef her fainty sef pass fainty na wetin she do queen naomi na she get the payback. back shebi una see as oni of ife dey kiss for there He dey kiss dat eh, Toby philip for there so <laughs> Maria, you have not seen anything here. The the greatest pains. Because me, I never see where man when he get plenty wife go dey kiss one particular one. You understand? If the free go kiss am for your room, not be public for like that. I don't think and only of if you're supposed to learn from you're supposed to learn from uh, uh, you suppose to learn from uh, this uh, our late Ka uh, may his soul rest in peace you suppose to learn from her uh, from him I mean Alaafin of you. suppose to learn from that one she say no because you must treat hey this one na war e no concern me o oh. mm-hmm. and their wahala be that one as e just dey like that for there now na so e dey dey you understand bitterness upon bitterness upon all the whole money wen eh, eh, man woman take do supermarket because he want to be popular He want to be eh, wetin dem call am okay now now i believe say now um dem go dey carry dis person comot now wetin be her name toby philip now dem go dey carry am because toby philip dey outspoken maybe na im go come go dey represent oni of ife now for somewhere because mariam can't do it now he can't do it carry say just go carry man woman when he he he uncivilized um, woman just carry her in the name of uh, uh, uh, because of money carry her take come take am do head of uh, this thing you understand head of uh, wife no e come make am be the first olori imagine that. just imagine that, my people. at the end of the day now hmm. abeg make i read wetin dey here yinka said um, hello boseconance tv i appreciate you dis special program that you brought through though have not make any comment on your show but today today on thank god in the life of my sister that spoken almighty god will bless you yes yes yes almighty god will bless you yes so god will bless her for us we bless her and her family for the good talk how i wish to know her and meet her once again god bless you ma thanks god god bless you too Yinka Christiana said Pastor Gunnar thanks for thank thanks so much in God's God bless you in your and in and in your family in Jesus name okay maybe and your family that is what she wanted to write Hmm. Thank you, Christiana. Hmm. Almighty God, we honor and bless you, ma. You are true mother. Yes. Hmm. Vivian said, Is it only who owned Queen Naomi apology? For what? He put the queen through. Queen Naomi is only that owned Queen Naomi apology for what he put Queen through for what he put Queen through Queen is beautiful inside and outside but Ooni should now should know that he should take good care of her she is in number one in a million <sighs> we know wan make Ooni go e dey take care of am before when e dey palace and now e wan come take care of her God will take care of Queen Naomi Hmm. sarah said ab eh, wetin you come write now? how person want to come read am me i jump am pass o oh. make una dey use english o oh. one na english channel not be yoruba good talk they are not god god bless you madam marriage is not the do or die good point yes so my people. i no be yeye when you just dey read ah ah out of all the comment wey yeye dey read so no one person even write anything good about queen ah ah you wan make queen go enter house yeye na your generation go enter house hmm and ah, wow e dey when we go do video again eh That's so we go take come if yoyo make we dey time dis yoyo again anytime when e do video again because me i just waka Jama. am anytime when e do video again we go meet am go write eh really fire am for that place When he dey take eat use im mouth dey eat im yansh dey go and he eh, call as dem so my correct people, make una no forget to support queen naomi for the phone and uh, kid uh, this thing When e they do on the twentieth of december na she they do am please try and support her di account is there so if you want more details contact me on the comment section so so i we can leave my phone for you but i can't put my phone right now yes joy said she was the one that first came out with false allegation against Queen Naomi family last year. Yes, yes, I know. Since then, I stopped watching her. I know. I saw it I told her now. I told Yeye She's very mean. Kemi said, Thank you, Mom. Ife ati. Hmm. I mean, no be that. Nobody is perfect, but people are not good instead of them to find solution to what is wrong they will they will had more problems Naomi which one come be Yoruba one na take dey write something na why una no use English write am ah me I just tire ah. God bless you ma the truth la uh, eh, tower said God bless you ma The truth is bitter. Thanks for saying the truth. Thank you. Ojo Abosede said, Yay. Those people hate Kabiyesi. They are just pretending. Anybody that hates Queen hates Kabiyesi. She's she's another woman, another Queen Esther. Hmm. At times, God break protocol to achieve a goal. Hmm true talk oh, to achieve a goal yes oh, don't even don't even be broken become broken bottles Kabiyesi don't even send them if they have talk about Queen Naomi nobody will follow them on social media Naomi name eh name face Naomi you should give them money and popularity hmm. Almighty God is watching. Queen Naomi is a scripture. Yes, I know. Almighty God is watching. God bless you, man. I didn't care.